Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fideli niyongaba ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'amakungu dr richard sezibera asaba abacuruzi bo mu rwanda gushira imbere ibidandazwa bikorerwa mu gihugu
niba hari ibintu tudashobora gukorera aha kuki abantu batabikuraho biva nk'urugero niba wowe urangura ibintu kampala ariko ibyo bintu bikaba byaturutse dubayi cyangwa byaturutse kayiro
uyu ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'amakungu dr richard sezibera kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu heza abantu babiri nibo bamaze gutorwa bishwe mu gisagara cya bujumbura abanonotsi b'abarundi b'urukino rwo gusiganwa baba mu ikambi y'impunzi ya mahama mu rwanda basaba imfashanyo kugira bashobore kwitaba amahiganwa ategekanijwe ku rwego rw'igihugu kuva itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu mu gihe indwi mpuzamakungu yahariwe kurwanya amabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro yarangiye ejo amakuru rero mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu heza abantu babiri aribo bamaze gutorwa bishwe mu gisagara cya Bujumbura umwe yatowe ejo ku munsi w'Imana muri zone Rohero mu gihe ubundi yatowe yatowe no munsi wa mbere muri zone Kinindo mu Kinindo abari hafi habereye ibara bavuga ko abamwishe bari mu modoka yo mu bwoko bwa pikapu bafise n'imyambaro y'igipolisi ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha amakuru wacu eroje urika neza
abapfuye bose n'abagabo uwa mbere yatowe ikiziga muri karitsiye na zone ya rohero hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura isaha cumi na zibiri z'agatondo zo kuri uyu w'imana yaramenyekanye yitwa jean marie bukuru akaba yari umushoferi uwo mugabo yaba muri zone ya kanyosha mu manuko bwa bujumbura imodokari yariko aratwara yasanzwemo umugozi abajejwe intwaro n'igipolisi bakibaza ko yoba yishwe yanikishijwe uwo mugozi nyene igipolisi cavuze ko abagizi ba nabi bakoze iryo bara bataramenyekana ariko amatohoza yatanguye ikiziga kigira kabiri catowe mu gatondo kuri uyu wa mbere kw'ibarabara rya bujumbura rumonge hagati y'amazone ya musaga na kinindo mu manuko bwa bujumbura uwishwe yishwe arashwe nk'uko aba hafi bavyiboneye bavyiganiye itangazamakuru umukuru wa zone musaga antoine rumenyetso yavuze ko yari mu umugwi w'abasuma bari bamaze iminsi biba muri ako gace yiciwemwo kandi ko abajejwe umutekano bamwirahiye ni umusuma yari aje kwiba muri kinanira ya gatatu hanyuma abajejwe umutekano baba bamubonye nk'ejo agerageje kubasiga agira ngo yiruke niho baciye bamurasa ibi bintu bimaze iminsi nicyo bituma n'abajejwe umutekano bari hafi bimaze iminsi menga ni impararo abasuma baza kwiba muri aya makartiye ya kinanira ya kane na kinanira ya gatatu ko asanzwe ari n'amakartiye afise ngira ibyo yo kwibwa n'ejo bundi twaheruka gufata abasuma babiri bamfatiwe kuri uru rugo rumubona rusanzwe ngira yari afise amakuru kuko IGBC batangira imfungurwa kubateshejwe ingo abana usanga babayeho nabi nico cari kimuzanye bamurashe yirutse asimvye uruzitiro mubona hanyuma ahurirana n'ajya amashamba arabura hamenera ariko umwidondoro wiwe ntiwamenyekanye ntibashoboye kumumenya mugabo yoba yari yarigeze ngo kwiba bamurondera baramuhebura none yabaye ari uyo nyine mu gisagara ca bujumbura hari hamaze igihe atabiziga bihatorwa kiretse igitero cabaye mw'ijoro ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani rishirwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi guheza hitwa gukanga muri zone kinama mu buraruko bw'igisagara gihitana abantu bane hamwe n'abatari bake mu manuko bari bamaze iminsi bakomeretswa n'imigwi y'abagizi ba nabi bitwaje imipanga mw'ijoro ryo kuri uyu w'imana rishira uwa mbere kandi muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi abantu bitwaje inkoho bari mu muduga wo mu bwoko bwa kamyonete barateye hari inyubakwa y'umugambi uri ku butegetsi ni ku musozi musozi witwa rugenge hononekaye ibyo vyiyo nyubakwa vyonyene kubera amasasu eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru naho mu rwanda umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ico gihugu n'amakungu dr richard sezibera asaba abacuruzi bo mu rwanda gushira imbere ibikorerwa mu gihugu made in rwanda hari n'ibyo bashobora gukenera bikorerwa hanze y'u Rwanda bakabisanga aho bikorerwa aho kuja kubirondera muri Uganda no mu bindi bihugu kandi n'ivyo bihugu ngo biba vyaranguriye ahandi ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha amakuru wacu asumta kaboyi
ibi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yabitangarije abanyamakuru nyuma y'ikiganiro yari amaze kugirana na komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri sena y'u rwanda ibi biganiro byari bigamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubutwererane bugamije iterambere ry'ubukungu minisitiri sezibera yavuze ko muri aka karere u rwanda rurimo ishoramari ryinshi rituruka mu gihugu cya kenya igihugu cya afurika y'epfo ndetse no mu birwa bya morisi minisitiri sezibera yavuze ko muri ibi bihe ubucuruzi muri ibi bihugu bya afurika y'iburasirazuba butifashe neza cyane cyane hagati y'uburundi na uganda ko ariko ntacyo byahombeje ku bukungu bw'u Rwanda uyu muyobozi asobanura ko n'ubundi ibi bihugu bitagiraga abashoramari benshi baza gushora imari yabo mu Rwanda nk'igihugu cy'u Burundi nta iyo urebye mu mu terms ishoramari investment ntazo ntazari kuzituruka i Burundi ariko hari ubucuruzi bw'ibihugu butagenda neza na Uganda nuko harimo abashoramari bake batari benshi harimo ubucuruzi bwinshi usanga ari abantu baguraga ibintu hanze bakabigura mu bindi bihugu za dubayi n'ahandi bakabijyana i buganda abanyarwanda bakajya kubigurayo ibyo rero ntabwo ari ishoramari ibyo ni ubucuruzi busanzwe abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu gihugu cya uganda bumvikanye inshuro nyinshi bagaragaza ko kutabasha kujya guhahira muri iki gihugu byabagizeho ingaruka mu bucuruzi bwabo ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa tanzania na nyine ni igihombo urabona nka uganda icyiza cyaho nk'iminzani yaho pima imodoka yose kandi ikindi mazutu wakoreshaga uganda ntabwo ari gukoresha hehe dar es salaam uvuga ngo imodoka iyo ipfiriye mu nzira depanaje bigoranye cyane kuruta uko yapfira hano uganda depanaje iba yoroshye cyane kuko ni ahantu ushobora kugenda ukarara ugezeho imodoka ipfiriye dar es salaam utega bisi ikarara mu nzira ukazagerayo ejo n'ubundi usangahe saa kumi n'ebyiri ngo ni iminsi ibiri ariko hariya niba imodoka ipfiriye mu nzira ndakinga hano nkagenda nkasaba ibikoresho nkambuka nkagenda bakabikora bakaza minisitiri sezibera avuga ko u rwanda rwifuza ko umubano hagati y'ibi bihugu wakongera ukagenda neza gusa ngo ntabwo byabuze igihugu gukomeza ibikorwa by'iterambere minisitiri sezibera agasaba abacuruzi b'abanyarwanda bajyaga gushaka ibicuruzwa byabo muri uganda ko bakomeza gukoresha iby'iwabo ibyo badafite bakabisanga aho bikorerwa harimo ibintu bimwe u rwanda twakabaye twebwe abashoramari bacu bikorera tukabyihazamo ibyo rero turabakangurira kwihaza ndetse tukihaza natwe tugasagurira amasoko icya kabiri niba hari ibintu tudashobora gukorera aha kuki abantu batabikuraho biva nk'urugero niba wowe urangura ibintu kampala ariko ibyo bintu bikaba byaturutse dubayi cyangwa byaturutse kayiro kuki utabikuraho abantu bose babikura n'ubundi kubera ko erega hari n'ibicayo n'ibivayo bigaca i kigali bikajya aho bijya abanyarwanda bakabikurikirana yo kubigarura urumva ibyo byongera igiciro kandi bitari ngombwa minisitiri sezibera yabwiye komisiyo ya sena ko u rwanda rwihaye icyerekezo ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ubukungu bwarwo bugomba kuba bwazamutse ku icyenda ku ijana buri mwaka kandi ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga bikazaba byazamutseho cumi na karindwi ku ijana kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na gatanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye asumta kuri iyo nkuru abanonotsi b'abarundi b'urukino rwo gusiganwa baba mu ikambi y'impunzi y'amahama mu rwanda basaba imfashanyo kugira bazoshobore kwitaba amahiganwa ategekanijwe ku rwego rw'igihugu kuva itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu abanonotsi bemeza ko iyo baronse ububafasha baraba batahukana ibibanza byiza n'imidari y'ifeza n'umuyumbu mu mahiganwa nk'ayo ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
ihiganwa banonotsi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama bifuza kwitabira nirizoba ku munsi wa mungu w'iyindwi itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu nyene ritegurwa na federasiyo yo kwinonora imitsi mu rwanda abanonotsi b'impunzi z'abarundi biteguye kuzogitaba n'icenda umumenyereza wabo ngenda kuri yo leonard yabwiye ijwi ry'amerika ko imyiteguro igeze kure turiho twitegurira irushanwa ryo gusiganwa ku maguru y'ibirometero mirongo ine na bibiri rihora riba rimwe mu mwaka ngaha mu rwanda ni marato y'amahoro yego turiho turitegura turiho dutegura abakinnyi icenda bagira ibirometero mirongo ibiri na kimwe imyiteguro isa n'igeze ku musozo dusa n'abegera muri faze doropo mu gihe cyo kuruhuka nawe biruko mu gihe hasigaye indwi imwe gusa amahirwe yo kuzo kwitaba iryo higanwa ni make kuko atamfashanyo y'ivyangombwa bararonka baterereza uwubumva wese ko yogira ico akoze kugira ngo iyo mikangara iserukire igihugu cabo naho iri mu buhungiro dusaba umuntu uwo ari we wese abishoboye adutera amafaranga yo kwiyandikisha ntayo turabona icyo ni icya mbere ubugira kabiri amafaranga yo kwiyandikisha ni ibihumbi cumi n'umunani murumva ko hari abana icyenda umwana umwe umwe wese yandikisha ku bihumbi bibiri bibiri nimba ariko bizobandanya kumera hanyuma turashaka amafaranga yo kugenda itiki kuva amahama gushika i kigali ni ibihumbi bitanu kugera no kugaruka ni ibihumbi icumi kurara ni ibihumbi icumi ijoro rimwe kandi uteganya kurara yo kuwa gatanu ita- kuwa gatandatu itariki cumi na zitanu bagakina cumi na zitandatu kuwa mungu tukaza kuwa mbere umva na majoro abiri n'iminsi ibiri ni- ni nk'iminsi ibiri turakenera amahera yo gufungura umwana umwe ashobora gufungura nk'ibihumbi bibiri eh, kuko tuca turaba uburiro bubayabaye Eh, amazi eh, murabona ko ibirato ntabyo bafise impuzu zo kwimenyereza ntazo bafise zo kugira irushanwa ntazo bafise kapitene w'uwo mugwi niyo nsaba ferdinand amenyesha ko hamwe basibye ihiganwa kubera kubura uburyo bituma bacika intege maze no mu bihe bikurikira ntibatahane ibibanza byiza biratubabaza cyane uca uraba ingufu warakoresheje kandi ukazikoresha uba muri kondisiyo mbi urazi ko doka ibintu dufungura murabizi na hamwe hari n'ababiheba kubera ko basibye kubera ko kandi iyo kompetisiyo yaba- yaba iri ikenewe hari igihe usanga ari kompetisiyo do karifikasiyo ugasanga urayisibye kandi wari wizeye ko banashobora no kuyitsinda mu atlete bikenewe ko ko ah, ekipera yavuye muri entrenema mva umuntu ashobora kugira futingi nk'isaha n'inusu canke abiri Eh, uravye naho tubaye hagize nk'uwo dufata mu mugongo ivyo tubura vyovyo ni vyinshi ibintu bijanye nk'ibirato tenue d'entraînement hari igihe dushobora gushika no kuri stade tukabona abandi bakinyi bambaye imyambaro nyene isobanutse twe natwe iyo tuba tuvundurutse nyene urumva ko biba bigoye nyene umumenyereza w'uwo mugwi avuga ko baravye ibikenewe kugira ngo abanonotsi n'abamenyereza bitabe iryo higanwa hakenewe nk'ibihumbi amajana ane na mirongo itanu y'u rwanda angana n'amadolari y'amerika amajana atanu iyo bagize amahirwe bakitaba amahiganwa nk'ayo muri kahise abo banonotsi bama batahanye ibibanza vyiza n'imidari itandukanye bigatuma biteza imbere bakibagira n'ingorane z'ubuhunzi barimwo mu ikambi nk'uko umumenyereza wabo abishimangira mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi harimwo umukinnyi umwe yabaye uwa gatanu ku birometero mirongo ibiri na kimwe aca aronka agashimwe k'ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu byaramufashije cyane na n'ubu wewe ahora ah, yi- yirihira rimwe rimwe iyo yumvise nka kompetisiyo nk'irushanwa ahora yirihira rimwe rimwe eh, kubera ko yaciye araba akantu ko gukora kuri ayo mafaranga yari yatsindiye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi y'impunzi yubakwa abanonotsi bariyo baramaze kwitabira amahiganwa atari make yaba ayo ku rwego rw'igihugu canke mpuzamakungu pierre claveniyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc indwi mpuzamakungu yahariwe kurwanya amabi akomoka ku bigwanisho bikira umuriro yarangiye ejo harangiye mu rwego rw'iyo ndwi ishyirahamwe mirpd rihamagarira leta y'u burundi kwaka ibigwanisho abatabifitiye uruhusha mirpd ni ishyirahamwe riharanira amahoro n'iterambere riri kandi mu runani mpuzamakungu rwiyemeje kurwanya ibigwanisho mu bantu batabifitiye uburenganzira mu kiganiro mugenzi wacu thomas kamirindi yagiranye mu kanya n'umuyobozi wa mirpd jean claude sinzinkayo avuga ko ibitigiri by'abantu bicwa n'ibigwanisho bicira umuriro vyama vyiyongera mu burundi no mu karere k'ibiyaga binini ibitigiri by'abahitanywa n'ibirwanisho biragoye kumenyekana ko n'ubu turiko turavugana kuri iyi saha woza bumva bakubwiye bati hariho uhitanywe n'ikigwanisho rero nta bitigiti nta bitigiri bihaba biri fixe umwanya ku mwanya ibirwanisho buri saha buri segonda biba vyihaye inkumbi ariko ngarutse nko mu burundi dufatiye ku cegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu oni biravuga ko mu burundi abantu barenga ibihumbi bibiri bahitanwe n'ibigwanisho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo bantu ni benshi cyane nkaca ngaruka nkongera ko nti harimwo abagenerale harimwo abakoroneri harimwo abanyagihugu bato bato bidandariza ariko abenshi muri abo ni abakenyezi n'abana ku byerekeye rero eh, akarere k'ibiyaga binini nta bikigira inyezina turaronka kubera ko amatohoza akiri karakorwa ariko rero dusubiye ku burundi nubwo dufatiye akarorero ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikibazo cy'ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira ntabwo ariho cyatangiye kuko manirumva ernest yari visi perezida wa orcom yishwe mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri n'icyenda yazize gukora amatohoza kuri ibyo birwanisho kandi ibingibi ntabwo ari byo byemeza ni imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu twavuga nka human rights watch none se ubwo si ikibazo gihoraho ni by'ukuri ikibazo ci- c'ibirwanisho ni ikibazo gihoraho haba mu burundi no mu bindi bihugu ariko impamvu mfatira ku bihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, nagomba ndazisobanure Eh, intambara zari zisanzwe ziri mu burundi zarahagaze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hashigwaho leta itowe n'abashingamateka bari baserukiye abanyagihugu ni ukuvuga ko leta kuva ico gihe yari ifise inshingano yo gukura ibigwanisho mu banyagihugu ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe yigenga eka ndetse n'uwo wese abishoboye guterera agacumu k'ubumwe Eh, ibitari bike rero byarakozwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro uwo mugambi wo gukura ibigwanisho mu banyagihugu mbere n'ibigwanisho bitari bike biregeranywa nk'uko bivuze rero uti eh, dusubiye inyuma gato uti ernest imana irumva yaragandaguwe kandi yagandaguwe eh, tutarashika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni iby'ukuri y- si nawe wenyene yagandaguwe tutarashika muri ivyo bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni benshi bagandaguwe je nkavuga nti ahanini vyoba vyari bifatiye kuki ku nyungu za bamwe bamwe bari mu nzego ari mu gipolisi ari mu gisirikare canke mu butegetsi hejuru ariko tugarutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niho habaye umurindi urengeje w'abantu bahitanwe n'ibigwanisha aho washobora kumva ko hari abantu mirongo ine mirongo itanu bapfuye umunsi umwe ukaba ukumva ko hari abantu mirongo ingaho kumva bakubwira bati mu ntara iyi mu ntara iriya hariya abantu barashwe abantu byagenze gutya bateye amagerenade byagenze uku urumva ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho twari twiteze ni ukuvuga urupfu rwa ernest mani ruwumva rubaye byaratu- byarambaye nk'ibiduciye inkokora tuti none iyi porosesesi twarimwo yo gufasha leta kwaka ibigwanisha abanyagihugu batabifitiye uruhusha hama hakaba hari amakuru mashasha avuga ko ahubwo ababifitiye uruhusha nabo bariko barabikoresha mu guhungabanya canke mu kwaka ubuzima abantu babuhawe n'imana uwo mugambi uzogarukira he ariko ntibyaduciye inkokora twarakomeje tuzi neza tuti iyo bija hose abo bantu hazogera igihe bahanwe hanyuma uguhanwa kwabo kuzobera akarorero abandi bazoba basigaye yuko eh, abafise ibirwanisho babitunze babifitiye uruhusha nabo ubwabo bategerezwa kuba responsable ko naho tuvuga uko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na- na gatanu nyene hashizweho iyo leta hari hakiri ibibazo byinshi mu nzego z'umutekano zaba izari zihasanzwe exfab zaba izari zije xpmpa bamaze gushanga bakagira fdn na pnb ni ukuvuga ko ubwa mbere ho nta kwizerana kwari bwabeho ubwa kabiri abenshi muri bo nta bumenyi n'ubuhinga bari bafise buhagije mu byerekeye ibyo kubungabunga eh, umutekano canke no mu byerekeye ibyo kugenzura ihanahana n'igwirirana ry'ibirwanisho ivyo rero nivyo amashirahamwe mpuzamakungu y'aba oni ibicishije muri pinide zaba za centre regional sire za rumerejere kanizi za yansa dusanzwe duhurikiyemwo zafashijemwo leta y'uburundi n'inzego z'umutekano n'igipolisi n'igisirikare ndetse wanagomba n'iperereza kugira ngo bashobore kuronka ubuhinga buhanitse bwo kugenzura eh, ariho haciye hashikwaho ivyo bita markaje ni ukuvuga gushiraho indangamuntu eh, inda akaranga ki- k'inkoho iba yaravanye muri iyi zine bakayiha kandi karanga bafatiye ku gihugu ariko navyo nyine urumva ko ataco byaheze ngo bihindure kuko mu bihumbi bibiri na- na cumi na gatanu amabi a- a- akomoka ku bigwanisho bicira umuriro yaje yiyongera gusumba n'ayari ahari mu gihe- mu bihumbi bibiri na mu bihumbi bibiri na kane imbere y'uko amatora aba radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na jean claude sinzi nkayo ku birwanisho biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira n'amabi yabyo cyane cyane ko dusohotse mu cyumweru mpuzamakungu mpuzamahanga cyo kurwanya ibi birwanisho n'amabi yabyo kuri telefone turi kumwe na idirisa idirisa
Mwiriwe neza.
wiriwe uri hese idirisa Mwiriwe. Ndi hano Kigali. Ni Ye- Karuruma.
yego nuko Ye- igitekerezo cyangwa ikibazo
Iyi ni igitekerezo Mm, kuri ziriya ku ku kibazo cy'intwaro ziba ziri hanze mm, zituma umutekano upfa mhm, Eh, kandi noneho a- bika- bika- bika- bikababaza abantu benshi bakoresha imbaraga zose bakareba ukuntu biriya bintu ba- ba- bakoresha imbaraga bak- bakazikura mu baturage nicyo nasaba leta y'u Burundi mm.
kugira ngo umutekano ubashe kuza yego
Eh, ndumva ndumva aricyo bashyiramo imbaraga cyane Ye- natwe natwe nyine biratubabaza iyo tubonye umutekano utameze neza mu burundi urakoze cyane rwose idirisa Ye- jean claude we hari icyo wakongeraho kuri iki cyiyumviro cya idirisa
Eh, ku cyumviro cya idirisa abi- si inzego ahubwo za leta gusa nibaza ko abantu bose iki kibazo bakwiye kukigira icyabo mu by'ukuri muribuka ko igihe hatangura ibipfikiza rwanyanganda sida abantu bose baratinyana umwe agatinya uwundi atingira ngo uyu yaranduye bagapimisha ijisho nuko ndetse n'uwanduye nawe agahitamo kwikumira kumva ko adakwiye kuba mu bantu ariko kuva igihe abantu haba mu mashengero haba mu mashyirahamwe haba mu mi- mu makominote arabaze bafatiye ingingo bakavuga bati ubu rero iki kiza ruhonyanganda sida twa dufate ko ari kiza ruhonyanganda sida twese tugihagurukire mu by'ukuri uyu munsi murabona yuko icyo kiza ruhonyanganda sida ibibazo biterwa nacyo byaragabanutse ubwa mbere bwo bw'abarwaye barumvise ko bategerezwa gufata imiti barafata imiti biba birafashe intumbero nkavuga rero nti no kuri ibi by'ibirwanisho biciye umuriro hari abantu iyo u- bumvise ngo mrpd irita contre ibi byo ku- by'amaviolence ya rume uzawumva kubwira ngo "Emwe, ngo ibyo bintu ndabitinya ngo sishaka no kubyumva sishaka no kubona ababikoramwo ngo birateye ubwoba ni ukuvuga ko abitinya kubera ko atumva neza ati mbega izi ngaruka z'ibyo bintu ni izihe jewe rero nkasaba nti si no mu burundi gusa kuko ibirwanisho birasirikira ibirwanisho birava mu burundi bikaza bikiba mu rwanda cyangwa bikaza bikica umunyagihugu mu rwanda bigasubira mu burundi ikigwanisho kirashobora gutembera kikaja muri kongo kika- kigakata kikaja mu buganda kikaja muri tanzania kikagaruka mu rwanda cyangwa kikaja mu burundi niyo mpamvu ahubwo akarere k'ibiyaga bigari kari gakwiye guhagurukira rimwe ibihugu byose bigize kano karere bose bagahagurukira rimwe bumva ko inshingano ya mbere ariyo kwanka ko ibirwanisho bitunzwe n'inzego ziri mu n'inzego z'umutekano bisubira gukoreshwa nabi ibyo nabyo byoca cyane cyane ku bashinga amateka mu gushyiraho amategeko ahana uwo wese akoresheje ikigwanisho agitunze agifitiye uruhushya nimba yahungabanije umuntu niba yishe umuntu niba yakomerekeje umuntu we nyene akaba ari watanga indishi y'akababaro aho uko uja gusanga umengo leta niyo igwi- ikwiye kuzoja guha indishi y'akababaro wa muntu kandi leta yo nyene ubwayo atariyo yatumye uwo muntu Ah, ya- kandi ikindi nokongera ko ku vyerekeye abanyapolitike bo muri kano karere k'ibiyaga bi- bigari baba abakunda kwigumiza ku butegetsi mu ntumbero yo kunaniza ari nabyo akenshi bikunda gutuma abantu bahurumbira ibigwanisho baba abipfuza gushyikira ubu- u- u- ubutegetsi babanje kubyura intambara cyane babanje kumena amaraso nabo ubwabo bokwiha inshingano bakamenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayore bakongera bakamenya ko ikigwanisho atabigitinya aha nakubwiye ko mu burundi ngira muribuka ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abajenerali babiri barahi- barahitanywe n'ibyo bigwanisho kandi nibaza ko ariryo rya mbere mu mateka y'u Burundi byabaye tugarutse nko mu gihugu cy'u Buganda murabizi yuko kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyene naho nyene hari umujenerali yagandaguwe yari cegera ca generale kayihura yitwa generale kawese uwo yari ahitanwe n'ibigwanisho hakurikiraho umushinga amateka yitwa abriga noneho mu nyuma hakurikira ko n'uwundi mu ofisiye yitwa kirumira abo bose baragandaguwe barashwe kandi bari bifite n'abo bacungereye nabo bagahitanwa n'ibyo bakicirwa rimwe n'abo bacungereye byumvikana ko rero ikibazo cy'ibirwanisha ari ikibazo dukwiye guhagurukira twese uhereye ku bantu bo ku- kuvuga mvuge duhereye ku ba- ku bakuru b'ibihugu ukaza ku bashikiranganji abashinga amateka abatwara inzego zitandukanye ndetse no kugera kuri bariya bategetsi bato bato bakumva ko ikibazo c'amabi akomoka ku birwanisho bagomba kukigira icabo bagafatanya na mrpd n'ayandi mashirahamwe yose tukagwaniriza hamwe biciye mu kwaka ivyo bigwanisho ababifise abatabifitiye uruhusha hamwe rero no guhana harimo no guhasha ababifitiye uruhusha bakabikoresha nabi ijwi rya amerika kuri telefone turi kumwe na habimana usomye iki cegeranyo kabisa niba ari cyo koko urabona abantu bapfa batari ku rugamba ni benshi nkibaza nti none ivyo bigwanisho biraheza bikava hehe kugira bishikire umunyagihugu mutoyi biba vyagenze gute kugira aronke ico kigwanisho ibirwanisho hariho amayizine abihingura kandi ayo mayizine nayo aba yarasabye impushya zo kubihingura hakaba rero n'abadandaza bashinzwe kubirangura bakabidandaza aricyo gituma mbere wanagomba no ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu eh, hashyizweho amategeko agenga urwo rudandazwa rw'ibirwanisho ayo mategeko rero ibihugu bitari bike biramaze kuyemeza no kuyasinya mwumbure twibaza yuko azogira icyo ahinduye muri iryo hanahana n'igwizana ry'ibirwanisho ni ukuvuga ko rero ababihingura n'abadandaza nibo baheza bakabigurisha kuri abo bantu baba babikeneye ari abantu bato bato cyangwa umugwi witwaje ibigwanisho muniniya muti none biraheza bigashikira abantu gute haba muri aba bantu tuvuga bo mu nzego z'umutekano canke abadandaza basanzwe ntawe utazi yuko forode ikorwa nk'uko n'izindi forode zose zikorwa hari rero ushobora kwikika mu kiza akitwaza icyo ari ari mu gipolisi ari mu gisirikare cyangwa mu iperereza ugasanga aragiye arahamagara ibya birwanisho bitari n'ibije ku rwego rwa leta akabihamagara ku giti ciwe hanyuma akidandariza mu bantu bato bato ahandi bishobora kuva ni muri izo nzego z'umutekano nyine kandi hari igihe usanga ari nk'amagerenade ugasanga nk'umupolisi cyangwa umusirikare afise gerenade kubera ko yikenera amafaranga yo kuja kunywa agacupa aragiye arayigurishije ku muntu wa muntu akaba arayirose gutyo cyangwa umupolisi n'umusirikare ayo makaye yagiye aba haba mu burundi no no mu bindi bihugu byo muri aka karere akiba inkoho mugenzi we hanyuma akayijyana agaheza akayigurisha ku muntu ayikeneye tutibagiye rero n'ababyiba mu masitoke dufate nk'ibinye biba byaregeranijwe mu banyagihugu bikagenda bikabikwa mu masitoke ugasanga ufise ubushobozi ku nkumbure ari ntakorwa ko cyangwa atinywa aragiye muri bwa bubiko babikamo bya bigwanisho arihaye nk'ibyo akeneye nawe aragiye aragurishije hari- aha ntitwavuga ko hari n'ababikora aneshanje ugasanga yagiye eh, nkumbure ari nko mu burundi arabitwaye nk'i kongo akavuga ati jewe rero nipfuza ko mvugana n'umugwi w'aba- w'abitwaje ibigwanisho runaka mwe mukampa inzahabu muri kongo nanjye nkabarondera ibigwanisho kome mu burundi twebwe mfise ingene nshaka kuzobirenganya nzobirenganya ndabizane mwe mumpa inzahabu nanjye ndaha ibigwanisho nuko rero ibigwanisho biza bikagenda bira- birakwiragira ukazosanga n'umunyagihugu mutonya cyaramushikiriye tudasize inyuma rero n'abanyagihugu ubwabo bashobora nkumbura umusirikare cyangwa umupolisi niba agiye kunywa agacupa akaboregwa ugasanga wa munyagihugu kubera ko amurushije inguvu arakimwatsa mu burundi rero hari n'iyindi ka nk'uko byemezwa eh, n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kandi bikemezwa n'abahinga batandukanye ni ka y'ibirwanisho bivugwa ko byahawe urwaruka rwegamiye umugwa- umu- umugambwe uri ku butegetsi ariko bita imbonerakure
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye rero kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimire enjeniyeri adufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatu ari maskarara yegeranije ibiganiro twabashikirije ubihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza eh, tubatumira no kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika